Iyi ni radiyo Ijwi ry'Amerika. radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri mikoro hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice bibiri. Ndabaramukije inshuti mwese turi kumwe bwakeye neza ikaze kuri radiyo yanyu.
kubera imico n'akaranga k'igihugu cy'u Burundi ntitwemerera rwose ko twisanzura ngo tuvuge ibintu bye- bijyanye n'ibihimba by'irondoka oya nta na rimwe twigera tubivuga ahubwo tubigira ikinyegezwa ryorondoka bijyanye n'amagara meza tubwe twumva umenga ntitwabivuga turi kumwe n'abana Abo ni ababyeyi bo mu ntara ya Kirundo bavuga ku ngorane bagira zituruka ku muco w'ikirundi zo kutabasha kuvugana n'abana babo ibyerekeye ubuzima bw'imyororokere no kwirinda sida. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko mugenzi wanjye Aloyizi Bigirimana agiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Aloyizi waramukanye imana.
Waramutse Genia, waramutse namwe inshuti z'ijwi rya Amerika. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ejo ku munsi wa mbere yaridohoye mu biganiro byo kuvugana ibijanye n'itunganywa ry'amatora. Bamenyesha ko aho bahagaze ku rutonde rw'ingene amatora y'umukuru w'igihugu n'ayo ku mitumba vyotunganywa atari ivyo kuganirako. Umuvugizi w'urunani rw'imigambwe Somambike n'ubutegetsi yavuze ko uko kwivumbura mu biganiro ari umukenyuro wama wakoreshejwe mu biganiro ariko ko yizeye ko ibiganiro bizobandanya ibyo biganiro byatanguye itariki imwe z'uku- z'ukwezi kw'icenda guheze kandi bubaye ubwa mbere abaserukira abatavuga rumwe na leta basanzwe bagize kimwe ku ca gatatu c'abashika amajana abiri na mirongo umunani na batanu bari muri ivyo biganiro bavuyemwo ku bwinshi umuvugizi w'urwo- w'uwo murwi utavuga rumwe na leta muri ivyo biganiro Vital Kamere yabwiye abamenyeshamakuru ko bo bifuza ko amatora y'umukuru w'igihugu ariyo yozira imbere y'ayandi matora. Umuhuza muri ivyo biganiro yagenwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afurika Edem Kojo yatangaje ejo nyene ko ku musi wa mbere inyuma yaho ako kagwi kidohoreye mu biganiro ko yatanguye kuganira n'aberwa n'ivyo biganiro kugira ibikorwa bibandanye abarorerezi muri ivyo biganiro bo bamenyesha ko bizeye ko ivyo biganiro biza kongera kubandanya kuri uyu munsi wa kabiri mu gihugu cya korea ya ruguru abantu ijana na mirongo itatu na batatu nibo bishwe n'imyuzurira y'imvura yaguye ejo ku munsi wa mbere abandi amajana atatu na mirongo icenda na batanu barabura irengero ryabo igisata ca onu kijejwe gutunganya imfashanyo oca cyatangaje ejo ku wa mbere ko abantu barenga ibihumbi ijana bataye izabo mu ntara z'uburaruko iyo mvura yasinzikaje oca ibandanya imesha ko ibice mirongo itandatu n'icenda vy'amazu yabomotse hadasizwe inyuma amashuri hamwe n'inyubakwa zihuriramwo abantu benshi ibice byasinzikajwe n'iyo mvura gushika ubu ntibigendwa ibihugu vyo mu kigobe c'abarabu bimenyesha ko bitewe amakenga n'itegeko riheruka kwemezwa n'inama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika iryo tegeko riha uburenganzira imiryango y'abasize ubuzima mu bitero vy'iterabwoba vyabaye muri amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe kwitwarira arabiya sawudite cagirizwa gushigikira iterabwoba ibihugu bitandatu vyo mu kigobe c'abarabu harimwo na arabiya sawudite gisanzwe gikomeye muri uwo muryango bivuga ko iyo ngingo itosekaza imigenderanire hagati y'ibihugu na cane cane ubwigenge bwavyo inama nshingamateka ya amerika yemeje iryo tegeko ku munsi wa gatanu naho perezida barack obama yarahakanye ko atazorishirako umukono mu kuvuga yuko rishobora gutosekaza imigenderanire n'ico gihugu umukuru w'igihugu cya philippine rodrigo duterte yamenyesheje ko yifuza ko leta zunze ubumwe za amerika ikura abasirikare bayo bari mu bumanuko bw'igihugu ciwe basanzwe bariko barafasha abasirikare bacu kurwanya intagondwa z'abayisilamu ivyo yabishikirije imbere y'abashikiranganji ba leta bashasha ejo ku munsi wa mbere ni ubwa mbere ashikirije ivyo ku mugaragaro ko atifuza inteko za amerika mu gihugu ciwe perezida duterte ntiyavuze ariko umunsi ntero- ntarengwa yifuza ko boba baviriye mu gihugu ciwe leta z'ubumwe za amerika yashikirije ko ivyo perezida duterte yavuze ataco bifasha mu migenderanire hagati y'ibihugu vyabo umuvugizi wa departema ya leta ya amerika yamenyeje ko atarwandiko rubasaba kuva muri ico gihugu ca filipine amerika iraronswa kandi ko amerika izogumana ubucuti bwiza n'ico gihugu muri afghanistan naho abategetsi b'ico gihugu batangaje ko abajejwe umutekano bishe abiyahuzi babiri bagira bagira baturitse bombe ku ivuriro riri mu gisagara ca kandahar inyuma yo gutana mu mitwe n'abo biyahuzi umupolisi umwe akorera iperereza ry'ico gihugu ca afghanistan yarahasize ubuzima abategetsi bamenyesha kuko gutana mu mitwe kwabaye ejo ku munsi wa mbere inyuma yaho abo biyahuzi babiri binjiriye mu nyubakwa z'iryo vuriro baca batangura kurasana n'abacungera umutekano ivyo vyabaye mu gihe guverineri w'iyo ntara yari yitezwe kuri iryo vuriro aho yari kuza kugendera abarwayi
urakoze aloyizi bigira imana kuri aya makuru nshuti zacu ubu murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri ku rubuga rwa interineti mutwumvira kuri wewewe akadomo radiyo yacu voa akadomo komu amakuru noneho yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu rwanda abayisilamu bo mu rwanda baraye bifatanije n'abandi ku isi hose kwizihiza umunsi w'igitambo mufti w'u rwanda sheke salimu hitimana mu nyigisho yagejeje ku bayoboke b'idini ya isilamu mu rwanda yasabye ababyeyi guhaguruka kuko ikibazo cy'iterabwoba cyatangiye kugera mu ngo zabo umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi afite inkuru irambuye mu isengesho ryahuje abayisilamu cyane cyane abo mu mujyi wa kigali ryakorewe kuri stade ya kigali nyamirambo mufti w'u rwanda sheyiti imana salimu yongeye gushimangira ko ababyeyi bafite inshingano zo kumenya ibyo abana babo birirwamo bagakumira hakiri kare imyitwarire idakwiye yavuze ko ashyigikiye ikurikiranwa rya bamwe mu bakekwaho kujya mu bikorwa by'iterabwoba kandi ko bitabangamiye amahame y'idini ya isilamu mu by'ukuri uyu muco ndetse n'iyi myumvire y'utagondwa n'ubuhezanguni ko itarangwa mu myumvire y'idini y'intumwa- y'intumwa y'imana muhammad yatuzaniye ndetse n'idini ya isilamu ntaho rero tugomba gukomereza tu- duhashya abo bantu ndetse tugerageza no kubasobanukirwa n'abo ari bo n'ibyo bavuga kugira ngo dushobore kubafasha kuko ni abavandimwe bacu tubakura ibuzimu tubazane ibu- ibuntu nibinanirana haterwa intambwe na isilamu irayemera yuko abo bantu bashyirwa mu rererero cyangwa se mu ihaniro kuko murabizi idini ya isilamu nayo yemera ibijyanye no kuba umuntu yakore- yakorerwa icyo bita ikamati jaburiya kuba yafungwa kubera ko abuze umudendezo bagenzi be ndetse n'abaturanyi be hashize iminsi mu gihugu havugwa abantu batabwa muri yombi bakekwaho ko abayoboke b'imitwe y'iterabwoba ikorera mu mahanga ndetse bamwe bakaba barishwe n'inzego z'umutekano ijwi rya amerika ryavuganye na bamwe mu bayoboke b'idini ya kisilamu mu rwanda bagerageza gusobanura uko babona ibikorwa by'iterabwoba bivugwa muri bamwe mu bayoboke b'idini ya kisilamu ubu iyo urebye nk'ibingibi ashobora kuba umuntu wakoze icyaha agahita afatirwa icyemezo ako kanya ahantu agikorewe ntabwo biba byiza hari igihe bamubeshyera cyangwa se hari izindi bifu afitanye n'abantu runaka akaba aricyo bamuhora ubwo ibyo bintu iyo tubyumvise tuba twumva rwose ibyo bintu bihesha isura mbi idini ryacu tukumva mbese ntabwo tubyishimiye tukumva natwe ubwacu twabirwanya umusiramu aho ari- ava akagera aho ari wese agomba kubirwanya ibyo bintu ntibibe byaba impamo mbese nk'uko babivuga abafate babajyane mu rukiko ubarega ba- aze atange ikirego baburane na buri wese amenye ikintu bazira mufti w'u rwanda yasabye abayisilamu gushishoza cyane kugira ngo batahure abiyitirira idini ryabo bakinjira mu bikorwa by'ubutagondwa aba bantu mu by'ukuri bagaragaye mu bantu bamwe tubana mu nsengero wajya no kureba ugasanga na bimwe mu bikoresho cyangwa mu birango bakoresha ni ibirango natwe ubwacu dukoresha natangiye kutuba mvuga ni allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar imana niyo nkuru imana niyo nkuru nta yindi mana ikwiriye kubaho nta n'indi mana ikwiriye gusingizwa usibye imana imwe rukumbi iri jambo aba bantu bararikoresha mu rwego rwo kwangiza ndetse no kuduha ishusho mbi turabasaba rero ko mwadufasha mu rwego rwo kugira ngo iki kibazo mu by'ukuri tukirandure hashize iminsi mu gihugu havugwa abantu batabwa muri yombi bakekwaho kuba abayoboke b'imitwe y'iterabwoba ikorera mu mahanga mu nkiko zo mu rwanda ubu harabarirwa abagera kuri makumyabiri na batatu bafashwe mu ntangiriro z'uyu mwaka hari abandi bagera kuri batanu bishwe n'inzego z'umutekano zibashinja gushaka kuzirwanya mu nyigisho zikomeje gutangwa n'abayobozi ba politiki ndetse n'ab'umutekano hirya no hino mu gihugu hakomeje kumvikana imvugo zitihanganira abakekwaho iterabwoba bamwe mu bayobozi ndetse ntibatinya kuvuga ko aba bantu bakwiye kwicwa batitaye cyane mu gutinda mu manza kuri uyu munsi w'igitambo abayisilamu bishoboye bategekwa kubaga amatungo nk'intama ihene n'inka nk'ibitambo bakagaburira abatishoboye mu rwego rwo kugira ngo nabo kuri uyu munsi babone ifunguro bishime nk'abandi bose asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze asumuta kaboyi kuri iyi nkuru tujye noneho mu burundi umukuru w'inama nshingamateka y'u burundi yarayasabye abarongoye umuryango w'abayisilamu mu burundi gufasha kubona abandi baterankunga bafashe igihugu muri iki gihe hari abagiteye umugongo kuva mu mwaka ushize pascal nyabenda yabivugiye mu gatumba muri komine mutimbuzi mu ntara ya bujumbura ahabereye ibirori nyamukuru byo guhimbaza umunsi witiriwe intama ku rwego rw'igihugu iyi nkuru muragezwaho na mugenzi wacu eroge wirikaneza uri bujumbura
turi ku ibagiro rikuru ry'igihugu riri muri zone ya gihosha mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura umudandaza w'intama ari ka kari w'umutama w'umuyisilamu muri icyo kibanza benshi bakunze kwita ku macuniro abayisilamu batari bake niho bari bakoraniye bahejeje igisabisho cyo mu gitondo intama n'impene zaduze ibiciro nk'uko byemezwa mbere n'abazidandaza ibisanzwe iyi mpene irazimbye ku isoko ahantu nayiguze nayiguze inoti y'ibihumbi mirongo icyenda na bitanu ariko ndayishikanye ngaha ku isoko nshya asanga bashobora kunzimba baca bampa mirongo umunani na bitanu ngaca mbona ko ibintu hagati mu bihugu by'ukuri bizimbye Iyi- inye kugira ngo ndabe ko naronka na benefisi nayishakira nk'inoti y'ibihumbi ijana na cumi mu majambo make intama ni nini inya kubera ko ngaha wumviriza ukuntu ingana yaranguwe 65 urumva turashobora kugira indwi na bitanu amahera yinjira abayisilamu bamwe bamwe nk'uwo mukenyezi babona ko ari ibisanzwe ko ivyo bitungwa biduga ibiciro ibi bihe byose murazi ko ibintu byose bisa n'ibyadutse wumva ucucu bifata nk'uko nyine kuko si si impene zonyine zo bazadutse n'ibindi byose byaradutse wumva twabifashe uko nyine Eh, nk'uko n'ibindi byadutse wumva ubishoboye arabikora atabishoboye naho nta cyaha kirimo si bo barundi wumva ni ibi- ni ibingorane ziri muri byose byose byo ngaha mu burundi byarazimbye byose naho ibiciro vyaduze abantu ntibaretse kugura n'abakora akazi ko kubaga baharonkeye akoyoko jumayine ndikumana batazira kibaya ni umwe muri bo uno munsi cyahindutse kubera uno munsi ni umunsi mukuru w'abayisilamu ndonga amahera gusa iyindi minsi kubera bariko barazana imbere kubagisha
kuri uyu wa mbere igisabisho ku rwego rw'igihugu cyakorewe muri zone gatumba komine mutimbuzi intara ya bujumbura mu burengero bw'uburundi leta yaserukiwe n'umukuru w'inama nshingamateka pascal nyabenda yibukije ko hari ibihugu bigenzi by'uburundi byabuteye umugongo kuva mu mwaka uheze yaboneyeho gusaba indongozi za isilamu gufasha kurondera ibindi bihugu byofata mu mugongo uburundi mu migambi y'iterambere iyo abagize idini rya isilamu bashoboye kwegera ibihugu bimwe bimwe dusanzwe tuzi yuko byifashe kandi bigwiriyemwo abayoboke b'idini rya isilamu bagashobora kuza gufasha nk'uno munsi mwatubwiye yuko hariho abashyitsi baje bava muri turiki baje bava muri arabi sawudite ibyo ni ibihugu tuzi yuko mu bijyanye n'iterambere byifashe harashobora rero kuba ugufashanya ugufashanya na cyane cyane mu mashyirahamwe y'abenegihugu turazi neza ko hariho abari mu idini rya isilamu mbere no ku giti cyabo bafise uburyo hirya no hino ku isi turazi ko hariho abafise amashyirahamwe akomakomeye turabatumye rero kugira ngo mubashikire mubabwire muti erega hariho abahora bafasha igihugu cy'u Burundi uno munsi bagihaye umugongo nimuze murabe ko namwe atatu mwokunganira mu Burundi shehe sadiki kajandi nawe arongoye umuryango w'abayisilamu mu burundi ahamagarira abafite ibyo bapfa kwirinda inzira y'intambara ni akaryo keza ni akamo duteye kuri bajya bose bafise ibibazo byabo ibi na biriya bagerageze eh, gutunganya ibibazo byabo mu kwicarana n'abandi mu kuganira n'abandi mu kuganira ibiganiro n'abandi ingwano ntiyubatse inzankano ntizubatse icubatse ni ukwicara hasi abantu bakaganira nk'uko ubwisilamu bubivuga abayisilamu baganiriye ijwi rya amerika nabo bifuriza igihugu impore imana ifashe abadutwa mu madini mu- muri leta bakuru tuvuge b'igihugu badu- babicemo baraba ukuntu abantu borohererwa mu bintu byose si iby'imene gusa n'ibindi byose turasaba ko imana ibaca imbere kugira igihugu nyine kigira amahoro tugira ama- umutekano kandi turizeye ko imana izobikora izobibakoreramo ba- bazobikora ku bategetsi b'igihugu cya mbere ndabashakira amahoro icya kabiri ndabashakira bagira ubuzima bwiza icya gatatu ishaka yuko igihugu cyacu cyoronka amahoro kidegembya nk'ibindi bihugu tukamererwa neza imana ikagifasha kubera ko nacyo kirimo abantu bibuka imana basenga imana bazi imana icyo im- imaze kuko byose twisunga imana gusa mu myaka iheze abayisilamu bakeneye kuja mu rugendo rweranda impaka bahora barinda kwiheka ku bihugu vya tanzania n'ubuganda mu kurondera impapuro za murekarengane viza ubu leta yabaronkeje akaryo ko kuzironderera mu burundi ifatikanije na arabiya saudite umukuru w'umuryango w'abayisilamu mu burundi akaba yashimiye leta kuri iyo ntambwe nshasha shehe sadika janda amenyesha ko abayisilamu amajana atatu na mirongo itanu aribo bagize amahirwe yo kuronka viza zo kuja impaka uyu mwaka eroje buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
turacyari mu burundi ababyeyi mu ntara ya kirundo ntibatinyuka kubuganiriza abana babo ibijyanye n'ubuzima bw'imyororokere no kwirinda icyorezo cya sida bivugwa na madame agnès ntawumpagaze umufashabikorwa mu kigo cyitiriwe amahoro cyo mu kirundo abivuga ashingiye ku biganiro icyo kigo cyateguriye urwaruka ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere ababyeyi bo basaba icyo kigo kubaha ubumenyi bwo kubafasha gutunganya ibiganiro nk'ibyo mu miryango ni inkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze inyota yo kumenya ibijyanye n'ubuzima bw'irondoka iracyari nyinshi mu bana bageze mu bigero anyesi ntompagaze ni umufashabikorwa mu kigo cyitiriwe amahoro cyo mu kirundo avuga ko iminsi bamaranye n'ugwaruka mu buruhuko baganira ibyo kwirinda umugera wa sida no gukoresha imvugo itababaza vyaberetse ko abavyeyi ataco bafasha ahanini ugwaruka mu kubaganirira ubuzima bw'irondoka rijanye n'amagara meza dusanga abana n'ukuri bari bakeneye umuntu baganira niho rero izo nyigisho n'ukuri zarabafashije cyane bavuze ati ahubwo ibi bintu birakamaho bame babigira minsi yose turonke nabo batw- aho tuvugira Eh, ingene twabibonye twasanze atari kirenga ibintu byere- byerekeye irondoka rijanye n'amagara meza ntabyo bubahuka kuganira n'abana babo abavyeyi ntibugurukire abana babo ngo babibaganirize babona ko ari ikintu batokubahuka kubwira umwana abana ubwabo bavuga ko ibiganiro nk'ivyo atavyo bigera baronka ku bavyeyi babo ubwo rwaruka ruvuga ko bikeya bazi ku buzima bw'irondoka babikura mu vyo biga kw'ishure hari nk'abana batavugana n'ababyeyi muhira dufate nk'umukobwa nk'umuhungu akamuhenda akamuhenda akamubwira ibitari ibyo kandi nawe akaca agasanga nyene yaguye mu bintu atari yiteze kuko atakuganira ariko aha barabitwigishije kandi twarashimye twaranuguriweho n'akaryo nyene ko kubabaza n'ibibazo twumva nyene ko dufise abavyeyi ni ukuvuga ivi vyose nta na kimwe baba bababwira muhira oya hari benshi batabivuga kuko bibatera amasoni aya ntabyo twigira tuganira nabo ahubwo twasaba santara amahoro yuko yogwizira izi nyigisho ko ziradufasha rwose Ah, ibyo dushobora kumenya ni agace kamwe tuba twize mu byo ku ishuri n'uduce duto duto tuba twize ku ishuri natwe nyine tuba duhagije abavyeyi nabo bavuga ko umuco bakuriyemo w'ikirundi ukibagora guca ngo bugurukire abana mu biyago mwe n'ivyo vyemezwa n'abavyeyi baciye ku ntebe y'ishure vyitwa ko hari ico basumije abandi mu kuganiriza abo bibarutse mu miryango izo nyigisho twazakiriye neza cyane twasanze zikingira abana bacu kugwa mu buhumbu kuko kazuza kabi k'abana bacu birakomeye ku babyeyi hari ikintu ki- kinini kibuze kubera imico n'akaranga k'igihugu cy'u Burundi ntitwemerera rwose ko twisanzura ngo tuvuge ibintu bye- bijyanye n'ibihimba by'irondoka oya nta na rimwe twigera tubivuga ahubwo tuvugira ikinyegezwa ryorondoka bijyanye n'amagara meza tubwe twumva umenga ntitwabivuga turi kumwe n'abana batonya twabivuga turi kumwe n'abo- n'abo tungana abo bavyeyi basaba ikigo citiriwe amahoro co mu kirundo kubigisha n'ubuhinga bokoresha mu kuganiriza abana babo ibijanye n'ubuzima bw'irondoka twosaba yuko natwe boza baraduhamagara kugira ngo abana ntibadutinye natwe ntitubatinye tubivugire hamwe turasaba ko twigisha tukabiganira n'abana natwe tukamenya ubwo buhinga bakoresha tureka kubibabwira ariko abo bana bo barabyirondera bakabikora murumva rero ko twotuma tubabwira imbere y'igihe bakamenya ikintu kiba kizobahamba icyo ari cyo murumva rero ku babyeyi nk'ikintu kiba gikenewe cyane je mbona ni uko natwe tugirisha amahugurwa bakatugirisha eh, amanama nk'aya tukamenyera kubivuga ko kubivuga siko kubikora abana nabo nyene nuko babona ko abavyeyi babo bakeneye kwigishwa uko boganiriza abana babo ibijanye n'ubuzima bw'irondoka rijanye n'amagara meza inyigisho nk'izo nta nkeka zirafasha mu kugabanura inda zitwagwa zitifujwe n'abigeme baba bari mu mashure bagahava bayata gaspar nayabagabo ajejwe ikarata y'inyubako y'amashure mu buyobozi bw'indero bwa komine ya kirundo turabona yuko kino kigo santire amahoro cyafashije cyane na cyane cyane mu gihe dusanzwe tuzi ko abana na cyane cyane abariko baragira mu bigero badakunda kuganira n'aba- n'abavyeyi babo cyangwa ugasanga kenshi abavyeyi babo ntibabaganiriza ibijanye n'ingene bo kwikingira umugera wa sida po ingaruka mbi nk'uko vyama vyibonekeje mu mastatistike tugira muri deseye akenshi murazi ko hari abana usanga batwaye inda z'indaro batifuje bigatuma baheba amashure mu gihe tuzi ko bashaka no kuhandura ikinzara ho nyanganda sida ugaca usanga umwana nteko aratera imbere mu bijanye n'ubuzima bwe bwa misi yose na kazoza inyigisho zo- zogwizwa ikigo centre amahoro kikagwiza inyigisho tubona ko vyofasha abana ikigo citiriwe amahoro co mu kirundo catunganije ivyo biganiro ku bana bashika amajana atatu bafise imyaka iri hagati ya cumi n'ine na cumi n'umunani caratekereye ibikoresho vy'ishure abana berekanye ko basumvye abandi ubumenyi mu kwishura utubazo tujanye n'ivyo baganiriye mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika tugarutse mu rwanda ikibazo cy'abana b'abakobwa bakomeje gutwara inda z'indaro mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya mahama gikomeje guhangayikisha abayobozi b'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu rwanda ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika tabita mukamusoni amakuru ava mu mashyirahamwe akorera muri iyi kambi avuga ko ku ndwi hashobora kuvuka abana ba baba bagera canke barenga mirongo itanu muri iki gitigiri harimo abana bavyagwa n'abagore bakiri bato bari muri iyo kambi ariko hari na benshi bavyagwa n'abana b'abigeme kandi batarakwiza imyaka ku bw'ubuserukizi bw'ubushikiranganji bujejwe impunzi muri iyi kambi abigeme bavyara amada y'ishushu si benshi ariko abanyagihugu baba muri iyi kambi bemeza ko havyara abana b'abakobwa baheba amashure canke baje bizanye batagira gikurikirana ibi nk'uko abanyagihugu babandanya babimenyesha ngo biva ku mibereho na cane cane ibifungurwa biba bidakwiye aba ni bamwe mu bo twaganiriye nk'umwana w'umukobwa aba yarizanye kubera amagara ari make yarinze aronka nk'umugabo wamusumira apfa kugenda nyine akagenda ahataragera kubera ubuzima buba bugoye nk'amavuta akabona atobona aho ayakura ntabwo byumvikana mugabo ubuzima buragoye none wivuje nk'icyo kurya warizanye woca ubigenza gutse utabonye umuntu akunganira hari igihe ubona ufite imyaka mikeya mugabo ukabona nk'umugabo afise akazi ugaca ugenda kugira azoze aragusa hariho nyine n'aba bahemukira bakabashuka mugabo nyine byose bigiye ari uruvange je nivyo
nawe harimo umwoteri oya je ndirinda Eh?
ndirinda wirinda gute ukoresha agafuko ukoresha kwihangana ukoresha kwihangana ubu nta mwana w'umukobwa ngavuze inda yawe cyangwa yabyara wapi je ndihangana mu rwanda umwana w'umwigeme aronka uburenganzira bwo kuvyara afise imyaka mirongo ibiri n'umwe mu gihe umusore canke umugabo ateye inda umwana atarakwiza iyo myaka arahanwa n'amategeko no gufungwa agafungwa ijwi rya amerika ryashatse kumenya niba abatera inda aba bana bahanwa n'amategeko bamwe mu banyagihugu bavuga ko hari abahanwa abandi nabo ngo ntibahanwa ntabwo bafatwa baje icyo icyo nzi ni umwene wacu aba yatoye umugore atarakwiza imyaka cumi ninga cumi n'umunani yari afite cumi n'itandatu ariko kubera ko bari bumvikanye ntibyakunze ubuyobozi bwaramufashe ubu ari mu- arafunzwe muri urumva barabafata mu gaha hanini batarose inzongera naho ntibihangana kubera baca bava mu mashuri bakajya kuronde Eh, ibyo kubishigikira jesi nari ndabishigikiye kimwe gusa iri shyirahamwe mpuzamakungu oni iri shami ryayo yawe ya haseri boja hamwe bakigisha ugwaruka bagatorera umuti ikibazo c'ingene ubukene bwa kugwaruka bubaye ngahaye benshi barihunganye kuko nki- nk'aba- nk'ugwaruka nirwo gwisha ngaha mw'intara urongoye hcr mu rwanda sabela zamu avuga ko iki kibazo bakizi kandi bagihagurukiye Euh, il est vrai que les jeunes filles deviennent enceintes d'une manière précoce.
nivyo abana b'abigeme muri iyi kambi baravyara cane ku bwinshi kandi ibitigiri ni birebire ugereranije n'izindi kambi z'impunzi birababaje cane ariko uko n'ukuri impamvu ni nyinshi ariko ntazo nkeneye kubabwira nobamenyesha ko mperuka kubonana n'umushikiranganji w'impunzi n'ibiza mu rwanda kuco twokora kugira iki kibazo c'abigeme bavyara ku bwinshi kigabanuke twasanze ko hoshigwaho abaremesha kiyago baja kwigisha ibijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza dushaka no kugira ihimiriza rifatiye ku butumwa rivuga ngo reka abakobwa baguma ari abakobra Une campagne qui dit laissons les filles rester les filles.
nayo ku bijanye n'abagigwa n'ico caha co gutera inda no guhohotera abigeme batarakwiza imyaka azamamenyesha ko ubutungane bw'u rwanda bwitayeho cane iki kibazo urongoye hcr anasaba gufasha muri urwo rugamba rutoroshe abamenyesha amakuru nabo azamu abasaba guhimiriza babicishije ku bushobozi bafise bw'ijwi rishika kure kugira impunzi zitahure kandi zihindura inyifato i kigali tabita mukamusoni ijwi rya amerika
muracyari kumwe na Radio ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mugenzi wanjye aloyizi bigirimana agiye kubagezaho inshamake y'amakuru
urakoze hejeniya imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ejo ku munsi wa mbere yaridohoye mu biganiro byo kuvugana ku bijyanye n'itunganwa ry'amatora bamesha ko aho bahagaze ku rutonde rw'ingene ayo matora y'umukuru w'igihugu n'ayo ku mitumba byotunganywa atari ibyo kuganirako naho umuvugizi w'uwo murwi utavuga rumwe na leta vital kamere yabwiye abamenyeshamakuru ko bo bifuza ko amatora y'umukuru w'igihugu ariyo yoza imbere ya byose muri ibyo muri- muri ibyo biganiro mu gihugu cya korea ya ruguru abantu ijana na mirongo itatu na batatu nibo bishwe n'imyuzure y'imvura yaguye ejo ku munsi wa mbere abandi amajana atatu na mirongo icyenda na batanu barabura irengero ryabo igisata cya oni kijejwe gutunganya imfashanyo oca cyatangaje ejo ku munsi wa mbere ko abantu barenga ibihumbi ijana bataye ingo zabo mu ntara z'uburaruko iyo mvura yasinzikaje cyane naho ibihugu byo mu kigobe cy'abarabu bimenyesha ko bitewe amakenga n'itegeko riheruka kwemezwa n'inama nshingamateka ya leta zunze ubumwe za amerika riha uburenganzira imiryango y'abasize ubuzima mu bitero by'iterabwoba byabaye muri amerika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe kwitwarira arabiya sawudite cyagirizwa gushyigikira ibikorwa by'iterabwoba iyo nama nshingamateka ya amerika yemeje iryo tegeko ku munsi wa gatanu ariko perezida barack obama yahakanye ko atazorishirako umukono naho umukuru w'igihugu cya philippine rodrigo duterte yamejeje ko yifuza ko leta zunze ubumwe za amerika yokura abasirikare bayo bari mu bumanuko bw'igihugu ciwe basanzwe bariko bafasha abasirikare baco kurwanya intagondwa z'abayisilamu
urakoze aloyizi bigirimana kuri iyi nshamake y'amakuru iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha ntaho bihumurije mu izina rya bagenzi banjye mbashimiye mwese gukomeza gukurikira ibiganiro byacu nshimiye kandi abadufashe ku buhanga bw'ibyuma na inosa kimenyi badufashe gushyira hamwe ibiganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mbifurije amahoro y'imana ibiganiro by'ijwi rya amerika birakomeje
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.